dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
inshuti bakunze b'ikiganiro dusangira ijambo ku ijwi ry'amerika ndabasuhuje n'abaha ikaze mu kiganiro cy'ubushize mugenzi wacu eric yabagira ubusa yibanze cyane ku bibazo by'imikorere n'imicungire y'umutungo mu makoperative y'abamotari mwumvise ko mu rwanda habarurwa amakoperative ijana na mirongo irindwi n'abiri y'abamotari agizwe n'abanyamuryango bakaba bakaba ibihumbi makumyabiri na bitanu ubugenzuzi bwakozwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative bwerekanye ko asaga miliyoni mirongo irindwi z'amafaranga y'u rwanda yanyerejwe abasaga magana abiri bakaba aribo bakurikiranyweho kunyereza imitungo y'abanyamuryango muri kino kiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku bindi bibazo by'insobe abatwara abantu ku mapikipiki bahura nabyo ku buryo bavuga ko kuguma mu makoperative ari ubukoroni kuri bo bamwe mu bayakoreramo bavuga ko bakiyarimo nko kugura inzira naho ubundi ibyo bari bayitezemo atari byo babona ubuyobozi bw'ikigo ngenzuramikorere mu rwanda rura buraza kugira icyo buvuga ku bibazo byo gutinda kw'ibyangombwa biha abamotari uburenganzira bwo gutwara abantu n'ibindi byinshi ntimujye kure ndatangira nganira na murwanashyaka uyu akirangiza amashuri yisumbuye yahise atangira gutwara moto amaze umwaka gusa akora aka kazi batubwira kwibumbira muri koperative ko baba bafite inyungu ariko nta nyungu zigaragara ndabonamo mbona ntanga amafaranga gutyo gusa ariko nta nyungu zingarukira nk'umunyamuryango nkaba nabonamo nk'uko mba naraje n'ubundi nibumbira muri koperative nzi ko igomba kumfasha buri kwezi dutanga ibihumbi bine byo muri koperative hari ibyo bita inyunganiramushinga ngo umushinga nasanze babitanga namwe murabizi cyane kubona amafaranga kuri iki gihe umuntu yabona yavunitse cyane kandi iyo yatanze ntubibone ibyo inyungu z'ibyo amafaranga watanze yakoze birakubangamira cyane kandi nawe byakubabaza nawe uri ahangaha ubona ufite nk'igihe kingana iki mu kazi k'ubumotari mu myaka iri imbere ngewe nanone aha tuvugana nabivamo ariko nuvuga ngo ngewe mfitemo nk'amezi atanu ntabwo numva nabirenza kubera ukuntu mbona harimo ibibazo byinshi cyane hanyuma weho umaze igihe kingana iki mu kazi ko gutwara abantu kuri moto ngewe nagiye mu kimotari bibiri na cumi ariko maze umwaka ndatwara moto nakoze impanuka biba ngombwa nyine ko mba mbiha bihagaritse n'ubundi ubwo mu myaka irindwi wari umaze utwara abantu kuri moto tubwire icyo wari umaze kugeraho wakuye muri koperative nta n'urushinge byagenze bite mu myaka irindwi yose kuba nta n'urushinge ni ukuvuga ngo koperative ikintu yakugezaho keretse ubaye uri umuyobozi naho wowe wo hasi icyo ushinzwe ni ukwishyura borodero nta kindi utazishyura nyine bakagufata bakaguca amande nta kintu wowe wo hasi nta kintu mbese yakumarira iyo dukora inama badusobanurira wenda imigabo n'imigambi wenda ya koperative ntabwo batubwira uburyo amafaranga yakoreshejwe n'asigaye n'igihe tuzaboneraho inyungu zayo mukumva muranyuzwe se mugataha cyangwa murabaza ino nta myigaragambyo ibaye ntese wakwigaragambya ariko wabaza ugasobanukirwa ni ngo ibyo udasobanukiwe uraceceka niyo mahame mugenderaho ntabwo ariyo mahame tugenderaho ni uko gusa bitewe wenda n'imiterere yacu nk'abanyarwanda tugomba kubaha turi abantu bagira disipurine ni ukuvuga ngo ntabwo ibintu ubikoze uri kubona ari ibintu bitakuzanira inyungu z'ako kanya ugeraho ukabaza ibyo udasobanukiwe ukazabisobanukirwa na nama y'ubutaha ariko ntabwo ari ngombwa ngo nkawe ku giti cyawe mu myaka ibiri umaze niyihe nyungu umaze kubonera muri koperative ya koperative yo nta nyungu nta nyungu iba muri koperative ni ukuvuga ngo ubundi dutanga amafaranga ibihumbi bine by'umusanzu wa buri kwezi bamwe muri ibyo bihumbi bine tuba dufiteho igihumbi navuga ngo ni icy'ubwizigame bazaduhereza wenda umwaka ushize bakazayabara niba ari amezi cumi n'abiri ufite wenda imisanzu cumi n'ibiri y'umwaka bakazaguriza ibihumbi cumi na bibiri ariko muri ibyo bihumbi cumi na bibiri ni ukuvuga ngo yasigaye yana ntabwo uzajya kubaza ngo mbese yakoze iki cyangwa se byagenze bite ariko ni ukuvuga ngo bakubwira ko bakiyubaka bakakubwira poroje zabo ugategereza ko wenda za poroje zajya mu bikorwa ariko ni ukuvuga ngo barakubwira ngo tuzagura paresere tuzubaka inzu bigahera muri ibyo ngibyo kugezana n'isaha wenda niba mbyibeye nta koperative ifite inzu yayo hano mu karere ka rubavu ntayo none niba nta nyungu ubona muri koperative kuki uyigumamo ok icyo ni ikibazo cyiza ni ukuvuga ngo utari muri koperative ugafatwa utari muri koperative wahanwa wahanwa nanjye n'inzego zikuriye amakoperative yaba iniyo yaba na polisi baguhana bitewe n'uko utabarizwa muri koperative ni ukuvuga ngo muri koperative iyo urimo uhabwa jire utari muri koperative ntabwo wahabwa jire ubwo ngubwo rero wahanwa nyine urabyumva ni ukujya muri koperative ntabwo ari twe twabihisemo twanze izo koperative uretse wenda abadutekerereza ntabwo twebwe koperative ntabwo zinavuyeho nta n'icyo twaba duhomye reba nk'ubu wenda urugero twahitamo kuzivamo igihe kintu umaze kugeraho nkesha kodi muri koperative ku bwanjye mbona ari nta ku bwanjye numva ngize amahoro ntayivamo aho kugira nyigumemo yewe mba numva aribwo byanshimisha cyane ari nabwo nagira inyungu nyinshi kurushaho yewe mbona nyine mba muri koperative gusa ariko nta kintu mbona nyine ndinjiza ariko nta kintu mbona ngiye sohora muri koperative mbamo ngewe maze imyaka ine muri moto tarapi nimba ubarizwa muri koperative mwa uriya mugenzi wanjye nk'uko yabigarutseho ukaba wakora impanuka kandi usora buri kwezi ibaze kumara imyaka ine usora bine bya buri kwezi ariko ukagenda wakora impanuka ukajya kurwarira mu bitaro ntagire koperative igusura kandi uyibarizwa ngo uswe wavanga ikumariye ahazaza hawe muri koperative mubona hameze hate wahateganya ari uko ubona hari icyo ubona gusa wateganya ngo nzagera kuri iki ntacyo ntacyo ubona winjiza umuntu a- apuraninga kubera ko afite icyo apuraningiraho Eh, nimba koperative ngewe nyibamo nkaba nyisorera nta yindi nyungu nyibonamo nose napanga napanga umushinga w'ikintu ndafi- ndazabona ntabwo byashoboka namwe tuganire ni mu kiganiro dusangira ijambo ku ijwi rya amerika hari abari kumbwira ko mu myaka bamaze mu makoperative nta nyungu barakuramo mwe mumaze mu igihe kingana iki muri koperative imyaka nk'ine ni iki mumaze kuvana muri koperative muri koperative se ntacyo pe gute gusa ni ukubamo gusa kugira ngo umuntu amenye aho abarizwa ariko nta kintu umuntu akuramo akuramo ikizi ntabwo bisobanutse ariko kuba mutanga imisanzu Eh.
hanyuma ukamara imyaka ine uvuga ngo nta kintu na kimwe urakuramo waba ugikoramo iki?
turayitanga nyine ku muri bwa buryo kugira ngo buri wese amenye aho abarizwa ariko nta kintu koperative itumariye muri zi- nyirizina ese ubwo kuki navuga ko nta kintu koperative imariye nta kintu na kimwe buriya koperative imarira icyo imariye gusa ni ukubamo gusa nyine nta bindi ni ukuvuga gukorera mu kavuyo ariko nta kindi kintu kizima nyirizina imariye uwumva buri wese burya n'uburenganzira bwe yumvishe atakeneye ku- kuba mu icyo gikoroni yahagurisha akishakira ibindi yindi mirimo ubwo kuba muri koperative bifata nk'ubukoroni cyane ko nyine dutegekwa kwishyurwa amafaranga tutazi iyo ajya niyo mpamvu uvuga ko rero ari nk'igikorano kuyatanga kugira ngo ubone aho ukorera amaherezo mubona ari ayahe amaherezo se amaherezo ni ugutwara moto nyine ni ugutwara moto wa- waruha cyangwa ugahindura imirimo se tu ngewe mazemo imyaka icumi muri iyo myaka icumi ni ibihe bibazo wabonye bigenda bigaruka mu mikorere isa nk'aho idahwitse y'amakoperative ubundi koperative ni uko twibamo kubera itegeko wenda ko tubyumva ku maradiyo ngo amakoperative hari icyo amarira abantu ariko ngewe ku giti cyanjye nta kintu ngewe muri koperative itumariye icya mbere nk'ubu umuntu u- urarwara cyangwa wenda ukakora impanuka ukajya nko mu bitaro ukamaramo nk'amezi nk'atatu nta muntu wakugezeho igihe uviriyemo wenda warapfundikanyije cyangwa waragurishije n'akantu kawe waba wicaye nko kuri moto umunsi umwe bakakwereka bati zana imigabane y'abandi bagejejeho bati "Twe tumaze amezi icumi dutanga nawe ugomba gukomereza ahandi bari bageze ubwo none urumva n'ibyo ngibyo ngiye ku giti cyanjye mbona ntacyo biba bikumariye ngiye mbamo nk'uri- nk'uri kugura inzira kwa kundi amafaranga batwishyuza niyo nyatanze mba nzi nk'undi kugura inzira kugira hatagira umuntu umbangamira mu nzira cyangwa akankereza njye niko mbifata mbese mbe- mba meze nk'uri ku- kwigurira inzira yanjye kugira nitambukire nigendere mbone ibirayi by'abana tubwire wenda wowe umaze igihe kingana iki mu mwuga wo gutwara abantu maze nk'umwaka ariko ibyo naboneye mu kimotari nabonye bitari ahandi nk'ibihe tubwire wenda mu tunyuriremo kugira ngo abatwumva nabo babimenye icyo nabasha kuvuga ni uko koperative badutega kwibumbira hamwe leta ariko inshingano zo kwibumbira hamwe ntabwo koperative izuzuza umunyamuryango ashobora gukoteza umwaka wose n'imyaka ibiri imyaka itanu iyo myaka itanu akaba nta nyungu ashobora gukura muri koperative kandi irakoteje amafaranga koperative zirahari muri iyo myaka itanu bari mu ikode nta ni- nta na metero n'ebyiri z'ubutaka bigeze bagura nta gikorwa cy'ama- cya koperative gihari muri iyo myaka icumi ariko umunyamuryango we atanga amafaranga buri kwezi ayo mafaranga by'ukuri uburyo uburyo anyura anyura aho anyura ntabwo twamenya ariko ubu tujyamo ari nk'ubuhungiro kugira ngo byibuze tugeremo byitwe ko turi muri koperative ariko nta nyungu nta musaruro dutegereje kuri iyo koperative kuko nk'amafaranga dutanga ntabwo ntabwo ducuruza ariko tukumva ngo koperative yarahombye niba amafaranga dushora niba ari ahomba ntabwo tumenya ngo byagenze imwe mu mpamvu yatumye abamotari basabwa kwibumbira hamwe harimo kugira ngo boroherezwe kubona ibyangombwa bibemerera gutwara abagenzi bizwi nka autorisation de transport gusa amagingo aya bavuga ko ahubwo byarushijeho kugorana kuri bo nkanjye nigeze gutanga amafaranga nyigura moto namaze amezi atanu narabona otorizasiyo ubwo kumva ko nagiye mu bihano kugira mbone otorizasiyo nari- na- na- nagiye mu mu yindi koperative binsaba gutakaza amafaranga angana n'ibihumbi bigera muri mirongo itandatu bigera muri mirongo irindwi kugira mbone otorizasiyo y'ibihumbi otorizasiyo nshyashya ya moto nshya nari naguzwe nari nkuriye kubonera nk'aho ari ubuntu cyangwa se nkayibonera kuko naguze moto nshyashya urukuba ko natakaje amafaranga menshi cyane kuvuga ko ntabwo biranozwa biracyari nko kuri nko ku icumi ku ijana muri rusange Igihe bambwira ko ngo bikiri muri rura bakiri kubikosora ngo bit- bakambwira ngo ejo bundi nzajya ngo nzajya i Kigali kuyizana ngo ejo bundi nzajya i Kigali kuyizana nuko byahoze moto nyimaranye imyaka irenze ibiri sinzi na, na autorisation ku isi ubu ni ukugenda nk'inyeshyamba nabona polisi ngakwepa nabona polisi ngakwepa ni gutyo ngaho nda- ndakintu ngira mu muhanda nyine ni ukubona polisi kwiruka undi wabona aragiye kunyagaruka aho wari uparitse nta kundi tubayemo ubu mbese n'u- ni ikibazo duhanganye nacyo cya otorizasiyo ushobora kumara mu myaka n'ibiri utarabona otorizasiyo gusa tubona ibintu batusizemo ari ibintu bivunnye cyane kandi binagoye kuko uba urebye imikorere ubu yabaye mibi cyane kubera kuri byangombwa kandi mbere uwa- umuntu atatunga otorizasiyo bwabaga ari uburangare bwe ariko kudatunga otorizasiyo ni impamvu z'ibibazo byarura n'amakoperative nyine muri iki gihe tugezemo analoge twayivuyemo tugomba gukora ibintu byihuse nk'ubu ngubu turi hano aka kanya nareba ku itariki nkasanga autorisation yanjye yarashize nkahita nyaruka hariya nkibariza ibya autorisation nkavayo nyizanye nkakomeza nawe ubu ngubu ukuntu dukora twebwe ubusanzwe dukora nk'abazunguzayi nk'uko bakora ntabwo ari ikimotari tugikora ni ikizunguzayi urumva ni ikibazo kiriho nta kimotari nkora ni ikizunguzayi ni ukwicara ducengana na polisi wamubona atambutse ukiruka Ntabwo ari ikibazo n'ubundi cyaturutse muri leta ubwacyo barapfa benshi ahubwo uramubona ugakata imodoka irinyuma ikaba irakwahuranyije usanga mbese dukora twishisha kandi bitari bikwiye uburyo bw'umutekano ntabwo dufite kubera ko mu gihe nakabaye mbufite ni igihe nagaparitse ndi kuvuga ibyangombwa ndabifite nabona uriya mupolisi ni umuntu nkanjye ntahagarara ibyo ambajije nkabimwereka ariko niba ntabyo ndiruka kubera ko niba mbonye polisi iturutse hariya nge ndiruka nkizi iki ya mafaranga ibihumbi icumi bagomba kunyandikira kandi mu cyumweru bashobora kunyandikira inshuro irindwi zose kubera otorizasiyo kuko iyo abonye umupolisi mu muhanda byanze bikunze asubira inyuma yirukanka cyangwa se akamunyuraho yadubuye moto ku buryo igiturutse imbere adashobora ku- kubona uburyo yagihigamira ubwo mwasaba ko koperative ziseswa abantu bagafata niyo igiti zavuye cyabo gusa ntacyo ziremeho.
kuri twebwe zivuyeho rwose twajya no gutera gituro mu rusengero
icyakora umuvugizi w'ikigo ngenzuramikorere rura ashimangira ko kwibumbira hamwe kw'abamotari bikwiye kuba bibabera igisubizo aho kubongerera ibibazo kuramba antony niwe muvugizi wa rura twaje gusanga gutinda kubona ibyangombwa bidaterwa na rura ahubwo biterwa n'abayobozi b'amakoperative y'abatwara abagenzi kuri moto kubera imiyoborere itari myiza mu makoperative amwe n'amwe aho twasanze rero bipfira n'aho usanga abayobozi b'ayo makoperative baratindaga kuzana amadosiye muri rura kugira ngo dukore ibyangombwa babitwarire abanyamuryango b'amakoperative ndetse hari n'aho twasangaga hari aho bafite imikorere mibi aho babitinza kugira ngo abamotari babahe amafaranga y'amatike yo kuzabizana i Kigali bakabaha amakuru atariyo hari n'amakoperative amwe n'amwe gusanga yarigeze kugira lisanse igihe kimwe ariko yarangira ntibongere kubona indi ku buryo abanyamuryango bayo bose ntabwo bashobora kubona autorisation bigasa nk'aho bari muri koperative ariko bari mu kintu kidahari abo ngabo bo mwafashe izihe ngamba aha iyo ni nayo mpamvu twavuze ngo reka tujye online dukoreshe ikoranabuhanga umumotari ku giti cye atazazira amakosa y'imiyoborere mibi ya koperative icyabiteraga hari amafaranga bishyura regureta bishyura rura y'izi serivisi tubaha ayo mafaranga nubwo ari make kubera imiyoborere mibi barayaryaga rimwe ugasanga bananiwe kwishyura bagiye mu birarane koperative yahawe lisanse iyo idakoze icyo yaherewe lisanse birumvikana igihe kiragera iyo ije gusaba lisanse tureba niba koko izo izo moto zishyura nk'uko bisabwa n'amabwiriza kubera iki kibazo cy'imiyoborere wasangaga ahubwo abayobozi b'amakoperative bazana moto zitabarwa muri koperative bakatubeshya ko zi- ziri muri iyo koperative wareba muri sisiteme ukabona wenda ni moto nka magana abiri wenda kubera ko bazishyizemo ku nyungu zabo zikaba umuzigo ku banyamuryango nyakuri twe ntitubimenye nkarura buri moto irabarirwa ukurikije uko bazitanze ku rutonde bajya kwishyura ugasanga abishyura ni ba banyamuryango wenda ni nk'ijana ni bakeya umuzigo wo kwishyura wamara kubananira kuko zimwe bongeyeho mu buryo bunyuranije n'amategeko zigendeye bazibuze wababwira uti nimwishyure bikabananira yabananira kwishyura birumvikana ntibabone lisansi ntibatubwire ikibazo ntibagisobanure ntibagikosore ugasanga imbogamizi zigiye kuri wa munyamuryango nyakuri wanditse ubundi wakaba yabona serivisi ariko ibyo twabitahuye ari uko tuganiriye n'abamotari twabasuye ni nayo mpamvu hafashe umwanzuro ngo reka tubashyire online umumotari yisabire ku giti cye abona otorizasiyo ye akore yemye nta mbogamizi noneho koperative nayo isigare ikosora imiyoborere yayo ubu rero ntawe uzongera guhura n'ibyo bibazo kuko buri motari azajya yi- azajya mbere na mbere amenya ngo agomba kwishyura kandi namara kubyishyura aze asabe ahabwe otorizasiyo mu gihe kigufi cyane Eh, nanagira ikibazo yibarize agende abone amakuru nyakuri mwembe murajyana yewe ngasigara nasimbuka umugezi ngagwa mu kiyaga natera umuzomyi ukanga nakoga ngaramikanga nakitabaza ibyatsi icyo mfashe tukajyana yewe nawe mana ishobora byose musaya marira nanjye umumugisha
iyi gahunda yo kwaka no guhabwa iyi serivisi mu buryo bw'ikoranabuhanga iracyarindiriwe abamotari baracyategereje ko ijya mu ngiro umunyamabanga wa leta ushinzwe gutwara abantu n'ibintu muri minisiteri y'ibikorwa remezo uwihanganye jean de dieu mu ntangiriro z'uyu mwaka yavuze ko bitazarenza ukwezi kwa munani k'uyu mwaka iyi serivisi itaragera mu duce twose tw'igihugu twabishinze rura kandi numva byarabikoze na platform za ICT zo kubikora irembo ibi byose biri mu nzira twari dufite gahunda yo kuzabatumira tuka- tukabibasobanurira ariko twihaye gahunda y'uko tuzageza mu kwezi kwa munani biri restructured neza byose reka tuzaba tuzabahamagare kuko nitwe dushinzwe ibya transport tubi- tubiganireho nk'ibyo ngibyo bya moto gusa icyo nakubwira ubu nonaha ni uko rwose iyo gahunda yose ihari hari yo gukorwa kandi ikazageza mu kwezi kwa munani iri effective mu gihugu hose kwibumbira mu makoperative ntibibura abo bihutaza nk'uko hari n'ababironkaho imbehe ibagaburira imikorere idahwitse no kuba nta bugenzuzi buhoraho ku mikorere y'amakoperative bituma kuyanyirizamo imitungo byoroha kandi kubitahura bigafata igihe nko mu myaka itanu gusa ishize mu karere ka rubavu honyine habarurwa amakoperative arenga mirongo inani yavutse akabona ibyangombwa byo gukora ariko kuri ubu atagikora amwe yarahombye arafunga ayandi asenyuka ku zindi mpamvu itegeko ryo mu bihumbi bibiri na karindwi rigenga amakoperative mu rwanda mu ngingo yaryo ya makumyabiri na karindwi rivuga ko inama rusange isanzwe iterana nibura kabiri mu mwaka mu mpera z'igihembwe cya mbere no mu ntangiriro z'igihembwe cya kane cy'umwaka ku munsi isaha n'ahantu hagenwe n'inama y'ubuyobozi mu by'inama rusange iterana mu mpera z'igihembwe cya mbere yigaho harimo kwemeza abanyamuryango bashya no gusezerera abatagikurikiza amategeko no kwemeza inyungu zigomba gutangwa ku migabane n'uko zatangwa inama rusange ya kabiri iterana mu ntangiriro z'igihembwe cya kane yo mu byo yemeza harimo gahunda y'ibizakorwa mu mwaka ukurikira ikanashyiraho ingengo y'imari mukamusoni furaha jeannette ushinzwe amakoperative mu karere ka rubavu avuga ko izi nama zikorwa ariko akenshi ntizigere ku ntego zazo mbese ku bijyanye n'ubugenzuzi dukora ngo turebe ko inama nibura ziteganywa n'amategeko zikorwa inama ziraba ariko zishobora kuba ntizigere ku ntego ko inama hari inama igisoza umwaka iba igomba kubereka ishusho y'umutungo hari igihe babereka ishusho y'umutungo rero ntibabereke ese aya mafaranga yakoreshejwe mu biki niyo mpamvu natwe dushingiye kuri izo nama dushingiye ku kubasura hasabye yuko habaho ivugurura ariko mu myaka ishize mu myaka icumi ishize nubwo batekereza ko ntacyo bagezeho hari iterambere bagezeho babashije kwigurira inzu bahuriyeho inzu baguze miliyoni zirenga mirongo itanu nubwo batararangira kwishyura umwenda ariko nyuma yo kuwishyura gishobora kuzababyarira umusaruro kuko ba- barayikodesha kugeza uyu munsi ikindi rero kijyanye no- no kuba wenda ah, batabagezaho umutungo niyo mpamvu twahisemo ngo duhindure iyo umuyobozi agize ikosa rimwe rikagaragara duhita dusaba ko bahindura kandi bagatora kandi nabo bakaba bafite ijambo umunyamuryango afite ijambo ringana n'irya mugenzi we yaba ari umuyobozi yaba atari umuyobozi aba agomba no guporopoza akavuga ati ndabona umuyobozi wa koperative atatwereka ishusho y'umutungo turasaba yuko yahindurwa niba rero atekereza ko yatanga kubera kugura inzira yaba ataramenya uburenganzira bwe ko niba umuyobozi amuyoboye nabi afite uburenganzira bwo kubisaba mu nama rusange umuyobozi agahindurwa amavugurura yakozwe mu nzego z'imiyoborere y'amakoperative muri rusange zatumye amwe ahurizwa hamwe nko muri aka karere ka rubavu harimo ay'abahinzi agera kuri mirongo itatu n'imwe ariko yahurijwe hamwe asigara ari cumi n'atatu gusa hanashyizweho ihuriro ry'abamotari mu karere ka rubavu rigizwe n'amakoperative cumi n'abiri afite abanyamuryango basaga igihumbi magana atanu safari philippe uyobora iri huriro avuga ko ibibazo byariho ari byinshi ariko ko bamaze kubiha umurongo ku buryo mu myaka mike iri imbere abanyamuryango baryo bazatangira kubona umusaruro w'ibyo bakoze ibibazo bihari kugeza ubu ngubu tuvugana mu buyobozi bwari dusimbuye bwari bufite imikorere yabwo ubu tuhanganye n'ibibazo busa naho bwasize sinavuga ngo nanone wayobora udahura n'ibibazo nibyo turi kugenda dusubiza cyane cyane ibyo by'imitungo abamotari barira amata cyangwa se kwishyura amafaranga menshi cyane cyane ikibazo cy'inzu twari dufite ariko turi mu nzira yo kugikemura kandi vuba cyane ese iyo nzu buri mumotari yakumva ko ayifiteho uburenganzira yes aho ngaho hagarika ikibazo cy'umuntu arabyumva ariko ntabwo ari bose ariko iyo nzu y'umumotari ifiteho uburenganzira ku ijana ku ijana ariko wa wundi nanone w'umumotari wa wundi uzwi wa wundi wishyura imisanzu wa wundi dufite mu bitabo byacu uwo nguwo afite uburenganzira
Nitinya no kwambura izo nzira izoneye byamvangurwa ndagapfa ibitwara itamuhitse
mu minsi mike ishize bamwe mu bamotari bo mu karere ka rubavu bakoze imyigaragambyo bashaka kumenya iby'inzu ihuriro ryabo ryaguze mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ni inzu yaguzwe asaga miliyoni mirongo itanu bafashe inguzanyo muri banki igomba kwishyurwa mu myaka itanu ubuyobozi bw'iri huriro buvuga ko kubera imikorere mibi ya komite nyobozi yari imaze amezi umunani y'inzibacyuho abamotari bahuraga n'ibibazo bakabura aho babibariza kandi ari nako bashyirwaho igitutu cyo kwishyura amafaranga menshi kuri iyo nzu badafiteho n'amakuru ahagije safari philippe umuyobozi mushya w'iri huriro yabwiye ijwi rya amerika ko hari ingamba zigamije gutuma koperative iba isoko y'ubukire ku munyamuryango wayo aho kumusoromamo amafaranga gusa uwo atabona n'inyungu kuri yo Aha turifuza ko buri wese ava ku ntambwe agera ku yindi akazamuka ku buryo mu gihe runaka yicara akavuga ati ariko kuba muri koperative aricyo bimarira nkatwe rero nk'ubuyobozi bushya bugiyeho tugiye kugenda tugirane imihigo n'amakoperative batubwire uriya mumotari wo hasi wa wundi utanga umusanzu mu- muduhe imihigo muzamumarira iki noneho natwe dukurikirane ya mihigo ikindi kintu twifuza turifuza yuko buri koperative igira igikorwa cyayo nubwo ihuriro rifite igikorwa ni urugero n'iyo nzu ariko nibura na buri koperative igiye igira igikorwa cyayo niba ari ikibanza niba ari inzu niba ari amamoto icumi niba ari angahe so iyo niyo mihigo dufite ku buryo kuba muri koperative umuntu yicara akavuga ati wi hari icyo bimariye biba ahantu ho gushakira imirimo ndaguha urugero narize ndangiza kaminuza naje gutwara moto mbona ari ahantu ngiye gushakira imirimo numva ngomba kwihimbira imirimo ndavuga nti sinzarindira akazi niho hantu ahubwo nazamukira byihuse kandi bifite icyo byamariye naho nahereye ubu ngubu siho ndi kandi sinaho ibitekerezo bi- byanjye biri biri kureba kure nifuza rero kuba n'abamotari bo hasi yakumva ko kuba byonyine ari muri koperative kuba afite umwuga akora bitagarukiraho birava aho ngaho bikagera ahandi bikazamuka ejo nawe akazaba atanga akazi nicyo kintu nifuza nk'umuyobozi uhagarariye mu karere ndahamya neza ko muri iyi manda dufite imyaka itatu hari ikizaba kimaze guhinduka kandi cyiza hari abamotari bavuga ko iyo bagize nk'ibyago bagakora nk'impanuka iyo agize amahirwe yo gukira agasubira mu kazi bamwishyuza ibirarane by'ayo mezi yose yamaze adakora kandi mu by'ukuri yari arwaye ibyo byo mubona hatarimo kurenganya abanyamuryango banyu mu by'ukuri icyo kintu sinacyemeza kandi sinaragihakana gusa icyo nakubwira cyo gihari ubu tuvugana ngira ngo urabona ku meza yanjye hariho ibitabo uriya nshobora kubifungura hariya ukabona abantu bafite kesi z'abantu twagiye dukuriraho iyo misoro bitewe n'ibya- n'ibipapuro atuzaniye byo kwa muganga cyangwa se n'uko umubona impanuka yagenza avugira ati navunitse akaboko ngize inkovu urabibona nawe ukabibona ukavuga ati uyu muntu ngiye kumufasha izo kesi turazifite hano kandi bafite ibibari kuri tele barahari ariko hari nanone n'abashaka kudatanga ya mafaranga agashaka kugenda muri ya nzira nk'ubuyobozi nanone dushinzwe kureba ibyo bintu abo ngabo nanone ntabwo tubemera hari abagira ibibazo baraza tukabakira tukabahereza ibyo byangombwa agakora atishyura ari uburyo bwo kumufasha ni impanuka yagera ku kazi ariko nanone waba ushaka kubyiyitirira udashaka kugira ngo atange wa musanzu wa koperative yazamuka iteze uwo nguwo usanga rimwe na rimwe ari nawe uza kukubwira ibyo ngibyo izo kesi nazo turazigeraribye ariko nta muntu ubyurenganira aho ngaho vema Nta- nta- ni ibintu byumvikana kandi ntabwo ushobora kwishyuza umuntu umusanzu w'igihe atakoze nta- ntabwo bibaho abakora umwuga wo gutwara abantu ku mapikipiki basaba ko habaho imikorere myiza ku buryo imisanzu batanga yagenda izamuka n'inyungu kuri ikiyongera basaba ko ubuyobozi bukuru bw'amakoperative mu rwanda bwajya bukora ubugenzuzi bwimbitse mu buryo buhoraho ahagaragaye imicungire mibi y'umutungo bigakosorwa hakiri kare icyifuzo cyanjye rero ni uko ni uko inzego zibishinzwe zakurikirana amakoperative imikorere yazo bakajya banoza imikoreshereze yabo y- y- y'imisanzu dutanga nimba ndi umunyamuryango wa koperative nkabasora neza nkaba nzi ngo nzagira icyo mbona uri kujya kudutanga gutyo gusa wapi kabisa numva nta nta yindi nyungu naba ntegereje nta gikorwa cy'ama- cya koperative gihari muri iyo myaka icumi ariko umunyamuryango we atanga amafaranga buri kwezi ayo mafaranga by'ukuri aho anyura ntabwo twamenya amakoperative ni ngombwa ngo abeho ahubwo tukaba dusaba ko bishobotse habaho kunoza neza inshingano z'amakoperative zikubahirizwa umunyamuryango akajya muri koperative yumva ko ari inyungu abonye nk'uko itegeko ribivuga ariko ubu tujyamo ari nk'ubuhungiro kugira ngo byibuze tugeremo byitwe ko turi muri koperative ariko nta nyungu nta musaruro dutegereje kuri iyo koperative bishobotse ko habaho gukurikirana amakoperative dusaba n'ubuyobozi bwite bwa leta ko bwadufasha gukurikirana abantu bashobora kuba bafite iyo mitungo y'amakoperative igashyirwa mu bikorwa biha inyungu umunyamuryango ikintu numva cyahinduka numva abayobozi dufite baza bakatubwiza ukuri icyo dukwiye gukora kandi bakatwigira umushinga ufatika watubyarira inyungu nk'uko n'uku- nk'uko n'ubundi tuza ahangaha mu kazi k'ubumotari tuje gushaka inyungu tuba dushaka amafaranga tuvuga tuti twiteze imbere kuko n'ubundi koperative icyo ivuze bivuze guhuza imbaraga abantu bagahurira hamwe bakaba bazwi na leta cyangwa bakaba bazwi n'ikindi kigo ni- n'urundi rugaga rw'abikorera nko- nk'urugaga rw'abikorera ubundi abantu bakabona amafaranga bakagubwa neza ese wakwizera utuzima bw'ejo udakoze ngo wiyuhaguya urishati witega iminsi
aho wenda aho wenda bo basanga amakoperative yabo ari nk'agahugu kwako gafite amategeko bwite yako aho baruhira guteza imbere ababayobora bo bagahora hasi barifuza ko byahinduka abamotari basaba ko inzego zihurira ku gufasha amakoperative kwiteza imbere no kwiyubaka zahuza imbaraga mu kumenya ibibazo biyarimo no kuyafasha kubishakira umuti cyakora ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere amakoperative mu rwanda rca kivuga ko amavugurura amaze iminsi akorwa yasize hagiyeho abayobozi bashya badafite imiziro kandi bakoranye neza n'amakoperative bahozemo rca kandi itanga icyizere ko abanyereje amafaranga y'amakoperative bazayabazwa bakayasubiza ku bushake cyangwa ku mbaraga nitwa claude ganza munyamagana nshimiye cyane mwe mwese mwatanze ibitekerezo muri iki kiganiro nanabararikira gukurikira amakuru n'ibindi biganiro bya radiyo ijwi ry'amerika naho ubutaha
dushimiye kandi n'abantu bose mwaganiye mu kiganiro cy'uyu munsi namwe kandi abatwumva aho muri hose nongeye kubashimira uburyo mwitabira gahunda zacu za buri munsi nkomeza kandi kubahamagarira kwitabira ibiganiro byacu mwegera abanyamakuru bacu mukabagezaho ibitekerezo byanyu mukabagezaho amakuru yerekeranye n'imibereho yanyu aho mutuye aho mukorera aho mwiga aho mugenda ayo makuru yose ijwi ry'amerika riyatangariza abatwumva buri munsi kuri mikoro hano i washington mwari kumwe nanjye etienne karekezi
ntugaburwe n'ibyo hanze aha ibi bizanwa n'abagenzi ngo bigutwara umutima wawe bikwibagiza uwo urimo buryaga nuko utabizi uteka umutwe n'umwanda ntibitindana n'ubwo byizerwa undi kandi bihira bake aho wenda ntugaburwe n'ibyo hanze aha ibi bizanwa n'abagenzi ngo bigutwara umutima wawe bikwibagiza uwo urimo buryaga nuko utabizi uteka umutwe n'umwanda ntibitindana n'ubwo byizerwa undi kandi bihira bake aho wereka umutwe n'umwanda ntibitindana n'ubwo byizerwa kwizerwa